iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda no munsi ni itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tugiye kuganira uko indwara ya sida yifashe mu kiganiro cy'amagara y'abantu muri iki gihe ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yatubwira amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya Eugenie urakoze oriane umushingamateka Burundi mu nteko ishinga amategeko y'afurika y'uburasirazuba hafusa mosi yishwe harashwa mu gitondo cyo kuri wa gatatu uwo mupfasoni mosi yitabye imana mu bitaro amaze kuraswa mu mutima turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika i bujumbura eroje wirika neza ari mu rugo rwa hafusa mosi mu kigandaro eroje watubwira ikimaze kumenyekana ku iyicwa ry'uwo mupfasoni
ego ni ikimaze kumenyekana twabwiwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre nkurikiye ni uko umupfasoni afisa munsi yishwe n'abantu bari mu muduga w'ubwoko bwa tiyayi abantu babiri umwe iyi modoka ngo ikaba yameze nk'iyimugonze avayo agiye kuraba hanyuma agiye kuraba umwe muri abo aca asohora inkoni mu bwoko bwa pistola amurasa ku mutima mu nyuma hariho abacungera mu mazu yari iruhande aho bita abasiti bacungera umutekano bagerageje kubakurikira baca basohora inkore mu bwoko bwa karashiniko barasa kugira ngo abantu bahundagare gutyo babona kwiruka gushika ubu igipolisi cyo camenyesheje nuko iyo modokari bajemwo abo bamwishe nuko yari ifise iparati canke imatriculation yo mu gihugu ca Tanzania gushika ubu rero nivyo bimaze kumenyekana je nashitse aho iryo bara ryagwiriye ni kw'ibarabara ryitwa nyankoni muri mutanganoro karitsiye mutanganoro muri zone gihosha mu buraruko bwa bujumbura muri komine ntahangwa ni uko abantu bose bavuze yuko kiretse abo bahavuye bajanwa n'igipolisi bajana n'igipolisi kubera babibonye abarundi twahasanze bara bari mu mazu y'iruhande n'abandi bariko barubaka bavuze ko nabo nyene bakeye bahundagara bamaze kumva amasasu baja gusohoka basanga abo bakoze ibyo bara bahunze hanyuma igipolisi kiraheza kiraza gifasha kugira ngo kimujane kwa muganga ariko yahavuye rero yitabiraho imana ubu ku muhani we hari abantu batari bake abo mu nzego z'umutekano bamwe mu bategetsi bo muri leta abagenzi bakoranye mu bice bitandukanye kuko murazi ko yaranguye amabanga atari make turetse ko yabaye umumenyeshamakuru haba ku iradiyo y'igihugu yabaye umumenyeshamakuru mu bindi binyamakuru nka za bbc kandi yaranguye amabanga atari make mu gihugu cy'u burundi harimo kuvugira umukuru w'igihugu perezida nkurunziza harimo gutwara ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru harimo gutwara ubushikiranganji burabinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko n'ibindi hano kubwira kandi ko abategetsi batari bake uhereye ku munyamabanga mukuru wa eyase liberamfu mukeko n'abandi bategetsi mu gihugu nk'umu nk'umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida nkurunziza ajejwe zikumenyesha amakuru w'inyamitwe ku rubuga rwabo rwa twitter banditse bavuga ko ari urupfu rubabaje cyane mvumukeko yagize ati umuryango wa afurika y'ubuseruko urabuze umukenyezi w'intwari yari umuvugizi kuri bose
turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye eroje urakoze cyane ubwo naho mu kanya andi makuru havugwa ku burundi ni uko william ruto visi perezida wa kenya yageze i bujumbura aho agirana inama mu muhezo na perezida w'uburundi pierre nkurunziza tunyarukiye noneho mu rwanda i kigali hakomeje kubera inama ihuza abakuru b'ibihugu b'umugabane wa afurika bahurira mu muryango wa afurika y'iyunze kuri telefoni turi kumwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa wakurikiranye iyi nama eric uyu munsi waranzwe n'iki gahunda yari iteye ite
ni ukuvuga ngo nk'uko wari umaze kubibwira abakurikiye ijwi rya amerika uyu munsi wahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagize ibyo bihugu nk'uko ari mirongo itatu na bitatu bizitabirwa n'abakuru b'ibihugu byabo ni ukuvuga ngo rero hari ibibazo bikuru bikuru bagaragaza ko bagomba kwigaho nubwo ari inama yakomereje mu muhezo ariko twavuga nk'ikibazo cy'umutekano muke muri afurika by'umwihariko bavuze kuri sudani y'epfo sudani y'epfo madame dramani zuma uyobora uyu muryango ashyikiriza ijambo rye yagaragaje igisa n'akababaro aravuga ati inyuma y'imyaka isaga ibiri aho abaturage bagombye kuba bari kwizihiza ubwigenge ubu ngubu bafungiranye mu mazu bameze nk'uko ah, ibirura n'umwana w'intama biba bimeze kimwe gihunga ikindi ni ukuvuga ngo rero akongera akavuga ati ni gute ibihugu bya afurika hahandi ubutegetsi baba bufite abatavuga rumwe nabo ugasanga bwigwijeho ibitwaro bya kirimbuzi bakajya kugura ibifaru aho kugira ngo babashe kuba bateza imbere abaturage babo ikindi rero kigaragara kuruta bavuze ku kintu cyo- cy'abimukira bava muri afurika bajya i burayi bakagenda bakarohama mu nyanja ya mediterane baragaragaza ko mu mwaka ushize mu basaga miliyoni bavuye hirya no hino ku isi byibura kimwe cy'icumi cy'abaturage bavuye muri afurika Mhm. Eh, Eric Icumi ku ndagushimiye ijana nako by'abaturage bavuye muri afurika Eh, Eric iyo nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya urakoze cyane
nk'uko tubabwiye mu kanya kari imbere kari inyuma twa- ubu tu- ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye amagara y'abantu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ni umunsi ni umunsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu akarere ko munsi y'ubugaragwa bwa sahara muri afurika niko kageremewe cyane n'indwara ya sida kurusha ahandi ku isi kagizwe n'abantu imiliyoni hafi mirongo ibiri na bita- na batanu bagendana uwo mugera abo bakaba ari hafi ya mirongo indwi ku ijana by'abagendana uwo mugera ku isi yose ibyo bitigiri byegeranijwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe amagara y'abantu ku isi oms oms imenyesha kandi ko naho iyo ndwara kugeza ubu itaratorega umuti wo kuyivura burundu imiti hari igenda ipfupfahaza uwo mugera abantu bagashobora gukomeza imigambi itari mike bipfuza gushika ko mu buzima bwabo mbega mu burundi icyo kibazo cya sida cifashe gite muri iki gihe mu kiganiro muri isanga cy'amagara y'abantu cyo muri aka kanya tugiye kwihweza utwigoro turiko turashigwa mu kwikingira iyo ndwara n'utwigoro turi mu gupfupfahaza sida muri make twatumiye muganga jeremy bizira gusenyuka ni umuganga yanonosoye indwara ziterwa n'imigera infectiologue mu gifaransa akaba kandi umuhinga yanonosoye ibijyanye n'amagara y'abantu y'abanyagihugu muganga bizira gusenyuka avu- avura abarwayi ba sida haheze imyaka cumi irenga arakurikiranira hafi ingene sida ivugwa ku isi no mu burundi ubu arongoye umugambi w'abafaransa witwa esiteri ufasha kuvura indwara ya sida n'izindi ndwara mu burundi turi kumwe kandi ku itelefone na muganga niyo nshuti evangelina amaze imyaka itanu akorera ku bijyanye no kuvura abagendana umugera wa sida mu kigo anss cyitaho abagendana umugera wa sida mu burundi twakira abatumire bacu muganga jeremy bizira gusenyuka kaze mu kiganiro muri sanga alo muganga bizira gusenyuka muratwumva
yego madamu oriane ndabumva ndagize mwiriwe kandi ndabashimiye kubona mwadutumiye muri iki kiganiro mwiriwe neza reka twakire madame niyo nshuti evangeline namwe kaze mu kiganiro
Mm, madame oriane ndabashimiye nanjye kubona mwantumiye kandi biranezereye cyane nizera ko tuza kuganira duhuza murakoze murakoze cyane mwe mwese rero muduteze amatwi hano kuri radiyo ijwi rya amerika mwifuza gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mu kiganiro cy'uno munsi nimero yacu kuri watsapu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramo ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe muganga jeremy bizira gusenyuka mwotangura mukatubwira mubona indwara y'umugera wa sida wifashe gute muri iki gihe ku isi hama muducire ku mayange muri make uko byifashe mu burundi ho
murakoze madamu Oriane kuri icyo kibazo ubwa mbere hoho nubabwira ko naho uyu munsi ku isi hose hataraboneka umuti uvura burundu sida harabaye ibintu byinshi byagiye bitera imbere mu kurwanya ikiza ruhonyanganda sida turabona yuko mu ma- no mu ma- mu manama abaho mpuzamakungu no mu maraporo onisida cyangwa oms ikorera ko turabona ko sida ikiriho mugabo mu- turabye ingene i- i- igi- ah, uburemere turabye ingene igitigiri cy'abandura ku munsi turabona ko gitera kigabanuka nicyo gituma na onisida uyu munsi ishobora kuvuga iti duharuye nko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu sida bazoba barayigwanije bayitsinde hanyuma rero u- u- ibyo turi ko turabivuga turabona yuko no ku isi hariho amaporogaramu menshi ba- ya- yaroyeho nk'ibi bavuga bya peteme kurwanya inge- kurwanya sida yandukira ivuye ku mu- kuri- ku mubyeyi ijya ku mwana uyu mubyeyi umudamu yibungenze arwaye umugera wa sida bakamushyira muri izo porogaramu zo gukingira umwana turabona ko bitanga ibiharuro byiza cyane bituma abana batandura M- mugabo uyu munsi ni uko aya maporogaramu nk'uko mwabivuze mugitangura muri iyi gice cya afurika turimo Eh, hara eh, izo porogaramu za peteme ntiziratera imbere cyane niho hakiri ingorane nibyo hanyuma hariho n'abandi bantu u- ba- ba- bari mu migwi itandukanye mugabo ibyigwa bya- byerekanye yuko abo bantu bageramiwe cyane na sida Ic- ingene yandukira kubera ingene basanzwe babaho ni nk'aba bapfasoni cyangwa abahungu ba- bakoresha igitsina kugira babeho abo- nk'abagore bakaba abamaraya n'abagabo baraba abamaraya kugira- bagafite aba- aba- abo bahuza ibitsina benshi bakoresheje amahera ni nk'aba nyine bandi usanga ari abagabo cyangwa abakobwa bahuza ibitsina n'abo basangiye eh, ibitsina donke nk'aba homosexuel aho abo nabo baracyari abantu sida igeramiye cyane U- ubu turabye turashobora kuvuga tuti sida yarabaye metirize sida hariho amaporogaramu ashobora kuyitsinda burundu niho aho onisida y'ihangiro rya bibiri na mirongo itatu hanyuma mugabo urugamba ruracyari rurerure cyane cyane nko muri ibi bihugu bi- bitaratera imbere maho niko nobabwira nko ku isi hanyuma turabye ngaho i burundi naho nahone uburundi busanzwe bukurikira i- amaporogaramu amarekomandasiyo oms itanga kenshi izo rekomandasiyo za oms zisohoka nka- nka rimwe mu myaka ibiri Nu- nku- n'ubu hari iziheruka gusohoka muri bibiri na cumi na gatanu ibyo rero n'ubu i burundi bujumbura butri- bariko bararaba muri porogaramu nasiyonale ingene bo- bozi- boziga bakazishyira ku rutonde rukwiranye n'uburundi icyo bita mu gifaransa adaptation de recommandation oms ah, au recommandation nationale aho ni ico tu- ihangiro rikuru kuri ico ni aho tuzoshika ko umuntu apimwe Mhm.
bagasanga arafise umugera wa sida Mhm.
baca bamuha umuti I- ubwo bushobozi mu burundi turabufise gushika ubu naho hari ibi- ibi- ibi- impambamyi Mhm.
turashobora gupima turashobora kuvura imiti iriho mugabo hari aho usanga hari ingorane zina ziri ugasanga amareakitifu ntayariho Mhm.
cyane ugasanga abantu ntibakwiye bashobora gupima abo bantu urumva na twebwe mu burundi uwo mugambi wo ku isi turawukurikirana kandi birashemeye Mhm. none muganga nk'uko bivuze ku bijyanye n'imiti i- ububiko bwo bwifashe bute mu burundi
mu burundi u- u- bu- mu- kugera ubu nubabwira ko haheze nk'imyaka nk'itatu ca kintu cahora cirirwa kiravugwa kenshi muvyumva ngo hariho riptire do sitoke z'imiti Mhm.
hakabura imiti nk'ubu novuga ko haheze nk'imyaka itatu gushika uyu munsi atari ibitiri imwe ikomesha induru aba- abagwayi hamwe n'ababafasha bo mu ma asosiyasiyo ibaye donc ico ni ikintu ciza cane twovuga turavuga yuko nka u- uyu munsi systeme d'approvisionnement ari nziza ikwiye mugabo ntitwoja ngaho ngo tu duhendane byose arashobora kubura nk'umuti umwe muri itatu umurwayi yari asanzwe afata ku mwanya mutoyi ibyo bigatuma umu- abaganga baca bategerezwa guhindurira umurwayi Mhm.
i- i- u- umuti ariko arafata ibyo rero biratera nk'ingorane ku ku ku mwanya muremure aronterume y'ingene umurwayi ariko ara- aravurwa kubera sida urabona ni indwara ubisigaye ari koronike umuntu afata umwa- imiti umwanya muremure Mhm.
ronke hariho assurance y'uko mu masitoki imiti iriho Mhm.
mugabo hakaja harabaho utugorane tw'amariptive de stock hanyuma turavye nko ku ku byo gupima nahone hariho ingorane z'amareactive zija ziraza hamwe n'ivyo turiko turapima eh, ingene umurwayi a- a- akurikiranwa ico bita charge virale nico kiracateye ikibazo cane i burundi Mhm. murakoze cyane dr bizira gusenyuka reka tubaze n'umupfasoni kuri icyo nyine muvuze cyerekeye ah, ah, abarwayi nyine bakurikiranwa Ah, Do- dr niyo nshuti evangeline kuri baz- kuri icyo kibazo nyine mwebwe mubona eh, murakurikirana abarwaye iyi indwara ya sida buri munsi buri munsi murabonana na benshi abarwayi mubakurikirana mute amagara y'aba- yabo cyane cyane abafata imiti bakurikije uko muba mwayibahanuye amagara yabo yifashe gute
ku by'ukuri ngerageje kuraba abarwayi dufise ubu abarwayi bafata umuti neza nk'uko babihanuwe na muganga ni abarwayi usanga basa neza cyane naho nawe bakubwira ati ngendana ubu burwayi woshobora kutabyemera Eh, harabayeho n'iterambere rinini kuko imiti ikiboneka hariho abo wasanga itaboneka ikwiye bigitangura ugasanga afata nk'imiti y'ubwoko bubiri gusa ariko ubu abarwayi bose bashyirwa ku miti y'ubwoko bitatu rero aho mvugira ko haje iterambere rinini ni uko nko muri iyi myaka abantu bajya nko ku miti y'urugezo rwa mbere ahafi bose kiretse abafise ibitumi bisa nk'ibindi abandi hafi bose baja ku muti bashobora kumira nk'ikinini kimwe ku munsi ibyo rero biratuma abarwayi baryoherwa kuko umunsi wose abaza ati jewe ndazi isaha nza gufatira umuti njya kuwufata rimwe ce niryamira akakubwira ati jewe ubu ndumva ko merewe neza hariho rero abo usanga bamwe bamwe bibagora n'ibyo ugasanga bafashe umuti nabi abo rero nicyo gikorwa duhamagarirwa buri munsi kwama tubibutsa mu gitondo baje gutora imiti tukabasigurira igituma bategerezwa kuwufata bafata ingaruka nibatawufata neza ariko ubundi ni ukuri n'abarwayi ubwabo nyine barishimira bakavuga ati ubu twarakize imiti yaraje uwutagomba kumererwa neza n'uwutanywa umuti ariko abandi banywa umuti bose basa neza hari ikintu muganga bizira gusenyuka yariko aravuga ati mu- nko gushyika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu turabona ko iyo onisida irabona yuko eh, indwara y'umugera wa sida ishobora gu- gutsindwa nibaza ko ari kikuru rwose ahubwo mugabo je nibaza abantu bataripimisha nibo bagiteye ingorane ariko abamaze kwipimisha bagatangura gufata umuti n'abantu basa neza cyane nivyo noshobora kuvuga murakoze ngira ibindi turabandanya murakoze cyane rwose kuri icyo kintu nyine uvuze cyerekeye uko abagendana umugera wa sida bafata imiti ni uko ibagora ni uko batayibuka ikibazo gihambaye cyane rwose kumbure reka tubaze muganga bizira gusenyuka ku bijyanye eh, n'iyo miti mwoshobora gusobanurira abatwumva cyane cyane abantu a- a- ariho bacandura umugera wa sida n'abagendana iyo ndwara U- umwe mu miti i- izwi cyane ni atripla Ah, u- uwo tusigurira uwo ari we n'ukuntu uteye n'ukuntu umeze Mm, uwo ndakeka ari umurongo wa dr jeremy bizira gusenyuka ucitse ariko turagerageza kumugarura ku murongo ku murongo reka mu kanya ariko twakira abanywanyi biradijwi rya amerika bifuza kubaza ibibazo n'ivyiyumviro ico kibazo turakigaruka ko badusigurire ibijanye n'uwo muti wa atripla reka twakire alexandre alexandre wiriwe neza
mwiriwe neza Mm, alexandre akabazo ufitiye abatumire
rero nashaka kubaza Mhm.
mbere y'ako bihutira kuvuga imiti yo gufufahaza Mhm.
ngo baba bararonka imiti yo guhukiza burundu
Mhm.
kandi ikintu gisa n'ikintu ngira nterere gatonya iyo mbona abaganga kenshi bota boza barigisha abantu kwi- abantu bagakunda kwihangana nibyo byoba byiza Mhm. urakoze cyane alexandre kuri icyo kibazo cyawe cya mbere kumbure none akikwishyura kuko ishyirahamwe mpuzamakungu ms iratangaza nk'uko nabivuze mu ntango y'uko umuti wo gukiza sida burundu utaratorwa ariko kuri icyo kindi eh, turabaza abatumire bakwishyure cyerekeye ukwihangana reka twakire n'uwitwa ishimwe ishimwe turi kumwe
kumwe yego ikibazo cyangwa icyumviro
rero nagomba mbaze umutumire Mhm.
none a- abo ba- abaganya mu guhimiriza ku kijyanye na- n'umugira wa sida Mhm.
jewe icyo novuga nk'umuntu asanzwe dutinya imana Mhm.
uko kuntu ba- baza baragwija udufuko ariko dukingiriza Mhm.
jewe n'ukuri mbona yuko ahubwo ari kugwiza ubusambanyi jewe nk'u- uko nobona abaganga ahubwo bokwigishije kwihangana niwo muti wa mbere mwiza kuko ubufuko abana bacu nka jewe mfise abana babiri rero nka jewe nk'abana banje babiri nce- ncenza nkabaha ubufuko ngo mugende mwikingire n'icyo gihe numva yuko nzoba nabahimirije kujya gusambana icyo ni cyo kibazo cyanjye kandi ni kuri bagira icyo bacishiriye ko rwose mwakoze murakoze cyane ndabwiwe ko muganga jeremy agarutse ku murongo reka muganga mu majambo make cyane twari tuvuze imbere y'uko umurongo wanyu ucika tubabajije ibijyanye ni- n'umuti wa atripla uzwi cyane mu kuvura indwara ya sida mu ku- mu gupfufaza umugera wa sida Ah, udusigurire uwo muti u- uko uteye nu- nu- nu- nuko- n'uwo ari wo hama tuje mu bibazo by'abanywanyi b'ijwi ry'amerika
Eh, i- umuti atripla eh, ni umuti waje mu gupfufahaza umugera wa sida nibaza ko woba waratanguye nko mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cyangwa na cumi na kabiri ni- niho washika nko nk'i bujumbura mu burundi hanyuma uwo muti rero ni umuti nk'uko muganga evangeline yabivuze ni umuti uri urimwo ubwoko butatu nk'uko mu- dusanzwe tubizi ko umugera wa sida daye- daye- ni- n'ama- n'imigera myinshi bita amavirisi kugira bayivure bategerezwa guteranya imiti myinshi kubera amavirisi n'indwara zigwira n'ingoga zigwiragurika n'ingoga ugasanga zi- zitanguye kwanka imiti n'ingoga karagaciyemo mugabo rero uwo muti atipura urimo ubwoko butatu bw'imiti urimo umuti bita efabire abantu benshi bari basanzwe bazi urimo umuti witwa tenofovire nawone ari umuti waje mu nyuma nko muri za bibiri na cumi na rimwe hamwe n'umuti bita ramididine wowe wa ari umuti wa mbere waje mu miti ya mbere yatanguye kuza nko muri mu- mu- washyitse nk'i burundi mu bihumbi bibiri na kabiri bibi- bibiri na kane urumva rero uwo muti atripura ni ni iterambere ryo mu malaboratware amalaboratware yi- ya- ya- ya- yi- yakurikiranye iterambere ryo rya siyanisike baravuga bati umurwayi tubonye afata ibinini byinshi ku munsi umurwayi bituma atanezerwa nk'uko evangeline yabivuze hanyuma rero ugaca usanga aradebukiwe gufata ibyo binini byinshi hanyuma rero bigaca bituma asiba gufata umuti hanyuma asibye gufata umuti niho haca handuruka indwara yiwe ikanka imiti icyo bita resistance mu gifaransa rero atripra ni triterati umuti ukoreshwa henshi mu bihugu byose mugabo cyane cyane waje ufasha mu bihugu u- u- observance donc ingene abarwayi bafata imiti batayifata neza kugira twameriyore ingene abarwayi bafata imiti kugira babe observa kugira bakurikirane impanuro abaganga babahaye hanyuma rero dukurikiranye a- ama- a- mu byo oms i- ihanura ku isi amarekomandasiyo ya oms iravuga iti nibakoreshe atipura bagitangura imiti kubera keretse uba ufite ingorane iyi nk'iy'amafyigo uba- uba- ahaba adashobora gufata tenovobire rero niho duca tuvuga tuti nko mu burundi abantu bose batangura imiti nko kuva muri bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu tubatanguza atipura nk'uko nk'uyu munsi nko ku bihumbi mirongo itanu by'abarwayi bari mu burundi bafata imiti ni ukubwira ko barenga mirongo itanu ku ijana bafata atipura atipura ni umuti mwiza tura- kandi ufasiri u- woroshe gufata Mhm. murakoze cyane rwose muganga icyo kibazo turakigaruka ko eh, kumbure dogiteri niyo nshuti yatubwire eh, nk'uko mubivuze bamwe bakiri ku miti ya kera itatu ku munsi cyangwa ingahe ku munsi abandi batangura buno nyene uwo muti umwe kuko kumbure bamwe ba- aba- bari basanzwe bafata imiti kera bashobora kuwifuza gufata uwo umwe ku munsi ariko tugiye ku bibazo by'abanywanyi babajije mu kanya gaheze alexandre na ishimwe bagarutse ku kibazo cyerekeye kwikingira umugera wa sida bakavuga bati ukwihangana nicyo babona coshigwa imbere imbere yo kuvuga imiti canke udupfuko ishimwe we yavuze ati bamwe eh, nk'uko bamwe bamwe bavuga ko gutanga udufuko ari byiza cyane rwose abandi bakavuga ati oya nyabuna ati uko gutanga udufuko nitwo- ni- niko u- gu- gu- guhamagarira abantu mu busambanyi kuri icyo kibazo cyerekeye kwikingira indwara ya sida mukivuga ku iki muganga eh, jeremy
kuri iki icyo nukivuga ko ni uko gushika uyu munsi ku isi yose ata mugambi n'umwe umwe donke mwaye imwe y'ukwikingira sida ishoboka donke ibyo twigisha kandi dukoresha du- dutegerezwa gukombina amamwaye menshi sinshobora kuvuga ngo kandi ayo mamwaye menshi turashobora gushyiramo kugira n'ibyo abo banywanyi bavuze ari byo genda umurundi ndafise kiritire yo muri afurika ndafise ki- kiritire y'ahandi mugabo turabona yuko ubufuko bambaye kwi- ku- kwihangana ni ni ego irafasha mugabo irafise aho igeza donke ni umu- ni umu- ni umugambi wo gukinga mwiza mugabo wonyene ntibishoboka niho rero nkaho duheza tukababwira tuti u- imu- no mu kirundi baravuga ati imiti ikora ikoranye murabyibuka niko bavuga dongere mu de prevention turazitegerezwa kuzikoranya kugira zibe efikasi aho rero donke duhejeje kuvuga kwihangana tukabona ko bidakwiye niho duheza tukababwira gukoresha agafuko hanyuma naho ne agafuko iyo ushoboye kugakoresha hariho abashobora kwandura kubera batagakoresheje neza hanyuma hariho abagakoresha neza kagashobora gutabuka nicyo gituma jewe kwa- ndi kwa muganga ndiko ndabwira abagwayi cyangwa ndiko ndabwira n'abanyeshuri tuba turi kumwe nayo ne preservative ntikingira kuri samples urumva nk'ibyo byo gutabuka nk'ibyo byo kuyikoresha nabi n'ibintu bishobora gu- gushika hanyuma ikindi hariho n'izindi mwaye do prevention bigishije bakavuga amasirikonsidiyo ku bagabo bakavuga gusiramura?
pre- pre- preservative z'abagore izo zose icyo dukora twebwe tubabwira tuti ni ukuzikombina Kubikorera Hanyuma byose ubu hamwe.
haragezeho n'ibindi Eh, eh, aho bamaze gutera imbere bavuga bati eh, umuntu kubera tuzi tureke guhendana kubera tuzi abantu ingene komporutema z'abantu zimeze hari umuntu aba azi ko hariho iyo risike yo kwandura mugabo akagenda eh, kurondera ico kintu turavuga tuti bi- hariho imiti bi- ijya tretema pre exposition prep ibyo byo ni ikintu kiriko Murakoze.
kira- kiratezwa imbere cyane urumva rero jewe abo banywanyi ndabumva mugabo icyo nobabwira kwa muganga twebwe icyo dutegerezwa gukora kandi dutegerezwa kubabwira ni uko iyi- iyo i- i- izo mwaye zose zitegerezwa gukoreshwa z- zose hanyuma kuri ishimwe aravuga ati je mfise abana babiri ariko nobabwira ngo bakoreshe preservative numva ko noba ndiko ndabahamagarira gusa- ubusambanyi ibyo ndabyumva cyane ndamwumva kandi na twebwe twese naho turabaganga turababyeyi mugabo i- i- i- i- ntuzeye kiritire dukuriyemwo Muco?
mu burundi muri afurika haracyariho ukuntu ababyeyi n'abana nabo baba bamaze gukura n'aho aba ari umu- aw- umuntu akuze u- u- umwana baguma bamwa- bamwita umwana murabyibuka none n'aho aba yarasohotse yaragize mariage ag- umutama we cyangwa mama we aguma avuga ati umwana wanjye ugasanga rero iryo jambo ryo kuvugana ibintu byo kurangura amabanga y'abubatse cyangwa ibintu byo guhuza ibitsina iyo ari ibyo gusambana Ikintu ntitubivuga kitoroshye.
aho rero tutabivuze niho haca haduka izi ngorane z'uko u- ari ukutamenya ugasanga turatinyana ugasanga umwana n'aba yiga muri univerisite abakuze Babandanya kumwita umwana, yego.
baratinya kuvugana n'umubyeyi kuri ibyo. ibyo ni ibintu bifata umwanya reka changement de comportement bi- bitubloka mugabo bamenye ko ubu ubu uyu kwihangana twe tu- siyanisi kuma turazi ko budashobora gukinga kurandurana burundu umugera wa sida murakoze cyane rwose dogiteri niyo nshuti mwebwe namwe ku ku kigo anss hari hari umugambi mushyira imbere kuruta ubundi hari uburyo bwo kwikingira sida mushyira imbere kuruta ubundi muhereye kuri ibyo dogiteri yishyuye
Eh, duhereye kuri ibyo muganga bizira gusenyuka ariko arishura ku by'ukuri iyaba byari bishoboka ko abantu bose bihangana umuntu wese akavuga ati nzobana n'uwo tuzobana nyine icyo gihe kandi ninashika tukabana azoba ari uyo ibyo ni byo umuntu wese yabona ko byari byiza yobaye yikingiye kandi agakingira n'uwo babanye nibyo byari byiza ariko ibi bintu by'udufuko cyangwa byo gukoresha amasirikonsisiyo byo kugirisha iyi miti ya pre exposition ni kuri abo bantu binaniye kwihangana kuko byamaze kumunanira biba byamunaniye nyine kumubwira ngo ntiwihangane yagiye kubera byamunaniye kwihangana rero ibyamaze kumunanira kwihangana ifo ku- ni ukumwereka uburyo basi atokwandura kuko byamunaniye ni ukumufasha ingene atandura icyo ni cyo gikuru kuri ibyo hanyuma tujyanye no kuri ibyo eh, kugira ngo umenye ko ukwiye kwi- kwiha- kwi- kwikingira ni icya mbere n'icya kindi navuga utegerezwa kubanza kumenya ko utanduye rero kumenya ko utanduye naho ni ukuba waripimishije ukavuga uti jewe ndabona ko nkomeye rero ko maze kubona ko nkomeye reka nikingire hamwe nikingire nko muri uko kwihangana cyangwa nikingire binaniye kwihangana nkoreshe ako gafuko ubundi mu bijyanye n'inyigisho dutanga akenshi ni ibyo tuhamiriza abantu kwipimisha akamenya umubiri wiwe hanyuma amaze kuza ngaha turamuha inyigisho akemera akipimisha amaze kwipimisha turaraba nimba yaramaze kwandura urumva nimba yaramaze kwandura hoho duca tumuvura tukamugirira ibipimo tukamuha inyigisho zijyanye n'uwo muti tugire tumufu- tumuhe azofata ingene azowufata ingaruka hamwe n'iyawufata neza canke nabi Yego.
ibi i- ingaruka zivuye no ku muti ko hari n'igihe zishobora kuba ari ingaruka zivuye kuri uwo muti Zikamugirira nabi niwabona iki kurusha. Mm.
kimenyetso ucuza niwabona iki nacyo ucuza Yego.
turabana hafi n'abo barwayi muri ubwo buryo murakoze murakoze cyane reka duhe akanya n'uwitwa leonce yabaze ikibazo leonce turi kumwe
ega turi kumwe mwiriwe mwiriwe neza leonce duze ijwi hamushikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego natumiye iboneza zikomeye mu byerekeye ubuganga Mhm.
ndabasuhuje
Mm, barakumva
muzaka tukavuga kuri iki kibazo bariko barishi baratangira Mm, ariko leonce uduze ijwi abatumire bakumve neza
ego nariko ndavuga nti ndashaka guta- ku- kubaza ikibazo bariko baravuga cyerekeye ku kwandura kwandura ndabaza iki gikurikira se mu gihe uri kumwe n'umugabo canke bishitse bikanga ko wihangana mugabo gukora ico bita irangi cyangwa ukamukorako canke eh, mutaye mudashyize kwayo mabanga Mhm.
mbese bwo ijya hari aho uzohuranira nayo hangi udakumenya kuko gashobora kuba nu- ni kuba hamwe n'umuntu bikanga ko wihangana bakireka ugasanga ibyo ntabwo ntabwo ubishyitseko mugabo se ugasanga urakoze ibindi mugabo ibyo bindi ushobora kwibaza none ibyo nkoze muri izo nzira nzashobora kubuhura nabyo bya- none mu- ubwo bya- ibyo bindi ga- ga leonce uh, utarinze ku- kumbure ku- ku- ku- kududurira ko ibyo bindi hari hari uburyo bwo guhuza amaraso amate bu- bu- bwaba burimo kugira ngo uh, ha- habe uko guhura kuko ukoze ko umuntu arwaye sida birimo birimo guhuza amata birimo reka turabaza Niyo mpamvu muganga nabaza ko-
reka turabaza muganga leonce urakoze telefone yawe ntituyumva neza ntitukumva neza ariko ndu- ndakeka uh, batumire bakumvise reka twakire n'uwitwa emmanuel emmanuel uratwumva
ndabumva
ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, nibyo nashimba abanza gushimira abatumire n'abantu bose bateze amatwi ijwi rya amerika Mhm.
Eh, ndabasuhuje cyane turagusuje cyane emmanuel twumva ko uri i kigali i kigali mwifashe neza
twifashe neza turaho Mhm.
mfite rero ibyiyumviro ndetse n'ibibazo ariko kamere ku bibazo Eh, ndabanza mbaze abatumire Mhm.
hari igihe hari igihe usanga imiti ita iyo miti bari kuvuga itangwa i- i- ihabwa abarwayi ba sida nibyo ariko ugasanga yi- ba- babishyira ahantu mu mijyi gusa ugasanga mu byaro mu nce z'icyaro ntabwo ba- ba- hageze- hagerayo iyo miti ku buryo umurwayi bimugora kugera ku bitaro ngo ajye gufatayo iyo miti ari naho usanga bamwe batabyitabira kubera baba batabyegerejwe Ah, ni- icyo ni ikibazo cya mbere mbaza mbese baba baba barabyegereje abaturage ku buryo gufata imiti byaba byoroshye Ah, akabazo kandi ndaba- ndamubaza ni- n'icyo- no ku byerekeye u- udupfuko Eh, eh, ko turakenerwa cyane haba ku rubyiruko ndetse n'abandi baradukenera urubyiruko mwe no- mu kirundi bavuga ngo ni urwarika Mm, baradukenera cyane nabo ushobora gusanga kuduhabwa ntabwo u- bakora ubukangurambaga bak- hari ukuntu baba bakora ubukangurambaga ku buryo urubyiruko butu- butubona bitabagoye Eh, akandi kabazo Eh, reka emmanuel reka duha abatumire akanya kugira ngo n'abandi babaze ibibazo bibiri ndumva ah, aba batumire bik- bikwiye muri aka kanya urakoze cyane emmanuel Eh, duhere kuri dr bizira gusenyuka akabazo ka Leo- leonce nubwo nasa n'utasobanukiwe neza ariko ndumva t- twashoboye gutegera yuko yashatse kuvuga ati nubwo batahujije ibitsina a- bagakora ibindi bintu kumbure yabuze ati birimwo mate ubu n- indwara ya sida bashobora kuyi- kuyirwara
Eh, indwara ya sida turazi ingene yandukira indwara ya sida iraca mu maraso urumva kuri ico cy'amate ubwa mbere leonsi ah, atanguye kuvuga gutya ati iby'amate Ah, urashobora gusanga umuntu yarakomeretse nko mu kanwa wewe ntubibone cyangwa nawe ukaba warakomeretse ntubibone ugasanga igihe mugiye guhuza amate ayo mate akaba a- ari kumwe ya- yasukiranye n'amaraso ugasanga birashoboye gucamwo ingene wandura mugabo ibyo ni ni uru- ni ku rugero nka ruto ruto hanyuma eh, ikindi cya kabiri eh, i- i- u- u- sida ira- irandukira iciye mu bihimba byirondoka niba iby'umugabo cyangwa iby'umugore naho atari ku rugero rumwe urumva aho leonsi naho yabibagije ni- nibaza ko ari umuntu akuze ndiko ndamwumviriza yago- yare- yakoresheje imv- imvugo mbabariye amatwi urumva eh, abonye ko hariho ibintu bica mu bihimba by'irondoka bisukiranye n'ibyiwe cyangwa bisukiranye n'iby'uwundi aho hariho u- u- ko bishobora kugira ingorane y'uko yoshobora kwandura uwo mugera hanyuma hariho ikindi i- sida turazi ko ica mu maberebere igihe umugore afise amaberebere akaba yaranduye umugera ah, arashobora kwanduza umuntu ndavuga umwana cyangwa n'uwundi igihe ya- ayo maberebere ashoboye guca mu kanwa k'uwo mwana hanyuma ah, afise nk'uruko nka- nk'uru- nka inipure eh, ikiguma mu kanwa agashobora gucamo akandura urumva rero muri rusange sida ica mu bihimba by'irondoka ica mu maraso ica mu maberebere rewonsi cyangwa n'uwundi muntu uwo ari we wese ahantu yoba yibaza ko akeka ko harimo ico- ibyo bintu bitatu amenye ko hariho i- igisida risike y'uko yokwandura uwo mugera wa sida murakoze cyane Reka- akabazo gakurikira kumbure tugahe muganga evangeline Eh, eh, ikibazo cyerekeye imiti n'uburyo ishikirizwa abanyagihugu mu gihugu hagati kuri we ati mu cyaro kenshi usanga ah, badaronswa imiti cyangwa izo nyigisho M- ibyo bikorwa byifashe gute mm, mwebwe ku kigo anss
murakoze cyane numvise ko emmanuel eh, a- ari umunyarwanda ndaza kuvuga cyane cyane ku bikorwa mu burundi icyo kibazo barabonye yuko ari ikibazo cy'inkoramutima kandi mu bisagara cyane cyane ariho bariko bararonka imiti biboroheye muri iyi myaka muri iyi minsi barabonye yuko kubera abaganga dufate nk'abadokiteri batokwira ku masantere de sante yose ya ruguru barahaye n'uburenganzira aba infirmier cyangwa aba infirmiere bamwe bamwe bahawe inyigisho abenshi nka santere de sante nyinshi barahawe inyigisho zijyanye no gutanga iyi miti y'ugupfufahaza ni ukuvuga ko mu ntara zose z'igihugu ubirabye ubu uye no mu makomine nta hantu na hamwe novuga iyi miti y'ugupfufahaza idashika hanyuma ku bijyanye n'utu dufuko nibyo hari haba usanga ba- ba- ba- babu- babugura mu ma- mu mabotike ariko kuri ayo masantere do sante nyene aho hantu hose bitwararika abagendana umugera baragerageje gushiraho ubwo bufuko kugira ngo ababukeneye baje gutora imiti cyangwa baje kuruburondera baburonke biboroheye nibyo noshobora kuvuga kugira sintwara umwanya murakoze ego uh, dogiteri ko uh, kuri icyo kibazo nyine muvuze ku bijyanye n'imiti tugaruke kuri cya kibazo cy'abantu bafata imiti myinshi ku munsi n'abafata mike ku munsi ko dogiteri eh, jeremy yadusiguriye yuko hariho uwo muti atiripura ushobora gufatwa rimwe ku munsi eh, igitigiri cy'abakiri ko barafata iyo itatu eh, kingana gite hari imigambi yo kugira ngo nabo nyine bashobore kujya kuri uwo umwe ku munsi mwebwe ibikorwa bijyanye n'ibyo kuri ya nss byifashe gute
eh, igitigiri ngombye kuvuga cy'abakiri ku miti ibiri itatu congora gutanga kuko n'uyu munsi hariho abo usanga bahinduriwe ariko rero icyo ngomba kuvuga ni iki Bira- bivanye n'ibipimo bagiriye umurwayi hariho uwo basanga bishoboka ko ajya kuri icyo kinini kimwe ikintu abarwayi bokora bo kwiyegereza muganga akaganira na muganga wiwe akamubaza ati ko numvise mbega hariho umuti w'ikinini kimwe undabiye ibipimo undabiye umuti nahereye ko mbega jewe byoshoboka nibaza ko icyo gihe umuganga aravye i- ibipimo aravye u- u- ako ka- akazi uwo muntu akora yomubwira ko bishoboka canke bidashoboka ikibazo gikunda ku- gu- kudushikira nuko n'abari ku miti y'urugezo rwa kabiri muri iyi minsi ko bazatubwira bati natwe nimuduhe ico kinini kimwe cyane cyane ivyo abarwayi bomenya ko bategerezwa kubiganira na muganga kuko nk'abantu bari ku miti y'urugezo rwa kabiri ntibishoboka ko tubagarukana kuri ico kinini kimwe kuko ico kinini kimwe ki- ki- nico mu mugwi wa mbere nibaza ko ari ibyo nuvuga murakoze mwakoze cyane Eh, kumbure muganga eh, bizira gusenyuka araza kutwunganira mu kanya kari imbere ariko deka duha akanya abandi batumire duhereye kuri claver claver nawe ikibazo cyangwa icyiyumviro alo claver Oh, claver ndakeka abuze ku murongo reka twakire jerome jerome uratwumva na jerome nawe nyine ngira biramugoye muganga u- uwo ushobora kunganira eh, muganga niyo nshuti ku bijyanye n'uko gufata imiti itatu ine itanu ku munsi cyangwa uwo umwe benshi bifuza gufata ku- kubera ko biba byoroshe
Eh, eh, ibyo ah, umuganga evangeline yavuze ndabishyigikiye cyane kandi ni ukuri hanyuma u- dusubiye kuri utu tubazo tungahe hamwe umwanya wowe uriho ubu uwo- twa emmanuel kuri ibi by'uko imiti yoba ishikira ah, aba- aba- abo mu gihugu hagati evangeline yabivuze ndagishyigikiye hariyo iyo politike yo mu burundi i- i- ihimiriza ah, ah, ko imiti ijya mu maruguru nka ruguru amasantere do sante ya ruguru yo mu gihugu hagati ntazi bujumbura kurondera imiti ajya kuri opitare do disitirigiti iri ruhande nk'amadisikiti mirongo ine n'indwi ariho mu burundi ayo yose arafise iyo miti agaca ayikwiragiza mu masantere do sante ashika amajana munani yose yo mu burundi urumva kuri icyo twaragikoze baragikoze ababijejwe bo muri mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma hamwe n'abo bakorana bose udufuko nyene turiho mm, dukurikira kubera udufuko tujana n'imiti tujana n'ibyo gupima uko imiti yakwiragijwe hose n'udufuko baradukwiragije hanyuma hariho n'amaporogaramu yo mu burundi asanzwe akora akora muri icyo gi- eh, mu gice usanga akwiye hose hariho psi burundi hariho na porogaramu nationale de sante de la reproduction ikwiragiza utwo dufuko n'izindi n'iyindi migambi y'uku- yo- ijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza hanyuma kuri iyi miti ingene abarwayi bafata imiti oriyani ndakubwire ego turavuga atiripura mugabo hariho igikorwa kijyanye gitegerezwa gukorwa n'abaganga kikongera kigakorwa n'abarwayi abarwayi tubasaba ubwa mbere kwipimisha kandi nicyo niwo- wagomba nk'ijambo mwoja guhereza ko muri ko muravuga abantu twese ku isi dukwiye kwipimisha umugera wa sida tukamenya ingene tumeze kubera muri prevention n'aho bamwe bavuga bijya by'ukwihangana n'aho bamwe ba- banka bijya bya- byi- bya- by'agafuko i- ukwipimisha nabyo ni biri mu migambi yo kurwanya sida ako karagaciyemo urumva rero u- turabatanguza atripra benshi mugabo kubera ibipimo nk'uko nabivuze ushobora gusanga umurwayi afite nk'ingorane z'amafyigo ntashobora gufata atripra kubera harimwo umuti umwe uri muri atripra tenofovir adashobora gufata Ah, ibyo duca tubi tubumushyira ku wundi mugabo ikindi naco muri iyo miti yose naho uyu munsi twagumye tujya turagaruka kuri atripra hariho iyindi miti nayone bateranije kera du- tuvuze nk- nk'abari ku miti y'urugero rwa kabiri eh, abo kuri deuxième ligne abo kuri deuxième ligne mm, gushika uyu munsi haba i burundi cyangwa n'i buraya bategerezwa gufata nk'ibinini birenga bibiri ku munsi mugabo harabayeho eh, nahone ameliorasiyo usanga mvuzeye usanga hariho icyo bita imiti ba- ba- bavuga kubusita umuti kugira u- ufashe- u- u- ufashe uwundi gukora ibyo byatezwa gufata ah, kuyifata ari ibiri separema mugabo ubu twa- ba- byarashobotse amalaboratwari yose iba atazanaviri cyangwa karetera dukoresha mu burundi ibyo barama- barashoboye kubiteranya hose ibyo rero nibaza ko umurwayi abonye bamuhaye imiti ibiri azogombe a- a- a- a- aganire n'umuganga kubera bati ni itegeko ni rere duruwa ni- natwe ni devoir yo gusigurira umurwayi ati none ga muganga kumpaye ibinini bibiri kandi narumvise hariho kimwe aho tuzoheza tu- tu- ni ibi turiko turavuga n'ubu haba hariho igituma Na- hanyuma kandi hariho devoir natwe yacu yo ku- kugerageza kwareja ububabare bw'umurwayi kubera ko wamufata ibinini icumi ku munsi ntibyoroshe ntivyoroshe urakoze cyane ndabwiwe ko umunywanyi w'ijwi rya amerika jerome agarutse ku murongo reka tuma akanya nawe nyine abaze jerome shiki- shika ku ijambo
yewe muragize neza kumpa akanya muranyumva neza yego jerome duga ku ijambo turakumva
Eh, nagiye mbaze abatumire Ni kubera iki aka karere kari munsi ya sahara yo hepfo yo munsi akarere kari munsi y'ubugaragwa bwa sahara ariko kari ariko karimo abantu benshi bakuje umugera wa sida ibyo babiva ku bukene buri muri ibyo bihugu
Mhm. Eh, ni- nico- akabazo kanjye karaka murakoze urakoze jerome Eh, muganga jeremy woba kwishyura icyo kibazo cya jerome
atanze ikibazo yongera atanga n'inyishu ku gice ku gice urumva eh, muri ibyo bice turabye ingene tu- aba- aba- abize sida ingene yandukira ingene yagiye irakwira hariho icyo kibazo cy'ubukene hanyuma mugabo si ubukene gusa ubukene buca butuma habaho i- ingene abantu bigenza urumva niho ha- a- u- hariho nk'aba kubera tumaze kubikoramo umwanya muniniya arakubwira ati nk'umugore u- uwo twita professionnel de sexe mu abamaraya arakubwira ati je nagiye gukora iki kugira nshobore kuronka ico ngaburira umwana mu ibintu bene ibyo donc urumva sida yegira haraho ifatana no- n'ubukene hanyuma bigaca bijana n'izindi ngorane ingene abantu baca be- ba- ba- bigenza ugasanga bariko bararondera iki na kiriya hanyuma rero ugasanga n'abo yandukiye kubera hariho ubukene ubukene bubaka umuntu hanyuma bugataha bugashika no ku gihugu ugasanga no mu gihugu hariho ubukene ntibashobore ku- gufata imigambi yose cyangwa kudisiponibiriza imiti kubera n'ubu nongeye ku byo kurwanya gu- gu- gu- ku- kurinda sida hariho iby'imiti ku- umuntu niho haho tubahimiriza kwipimisha umurwayi ariko arafata imiti aragabanya risike yo kwanduza urumva rero ubukene bura- burafatanye cyane burafatanye cyane na sida naho hari ibindi byiyongerako murakoze murakoze cyane Eh, muganga niyo nshuti evangeline namwe mubonana n'abantu nk'uko nabivuze mbere iki kibazo cy'ubukene ah, umunywanyi wacu avuze ah, mu- iyo muriko murabonana n'abantu muganira nabo ku bijyanye n'ukuntu baba banduye uwo mugera hari amashyirahamwe mukorana nayo canke abagira neza kugira ngo kumbure eh, ubwo bukene bugabanuke bafashe abantu kugira ngo bisununure mu buzima baronke imitahe bashobore gukora ko turazi ko ikibazo cy'ubukene eh, muri- mu burundi n'ahandi muri afurika ari ikibazo gikomeye cyane hari utuntu tw'imyuga abantu mubahanura gukora kugira ngo bave muri ubwo bukene ingeso zibatuma bandura umugera wa sida zigabanuka
Eh, murakoze cyane Eh, ngomvye kugaruka kuri ico muganga bizira gusenyuka ariko aravuga ni koko hariho ubukene hariho abadandaza imibiri kugira babeho kubera inzara hariho n'intambara ituma abantu baca ingo canke ubukene nyene bice bumva iyo ntambara ititera ubukene ariko nagomba kongera ko ikintu kimwe eh, turavye muri afurika iyo iri munsi ya sahara niho hantu hagwiriye umugera bita tipe 1 iyo mugera tipe A rero n'umugera ukaze cyane kurusha umugera witwa tipe de ubu buboneka cyane cyane muri afurika yo mu burengero rero kubera uwo mugera w- wa tipe eh, uri muri afurika munsi ya sahara ura- urakaze cyane wandukira rwose kandi abawanduye ba- ba- banagwara vuba kurusha iyo mugera wa wa wa tipe de Mm, none byagenze Ikintu gute mwarimu n'abaciriyemwo?
tubagitera ruti, none N'abaci- hari- n'abaciriyemwo hamwe muganga?
abafasha eh, eh, ku- gufasha abarwayi mu bijyanye no gufungura kugira ubwo bukene cyangwa kwiyungunganya ku by'ukuri ishyirahamwe pamu ryagiye rirafasha rigatanga ibyo kurya kuri bamwe n'ayandi mashyirahamwe aya n'ayandi agabari- atanga utuntu buyi n'amata ku bana baconka cyangwa batarakwiza imyaka ibiri ibyo biraza biraza rimwe rimwe ariko si iby'iminsi yose ikintu navuga ngaha ni uko akimuhana akaza imvura ihise hari igihe biboneka hari igihe bitaboneka kenshi duhimiriza abantu bagendana umugera gukora ibikorwa bituma baronka ubuzima nk'abandi bantu bakiga amashuri baga- bagakorera leta kuko nta kintu na kimwe kiba ki- gi- cyotuma badakora nk'abandi tubahanura gukora bakiyungunganya kubera akimuhana akazi imvura ihise hamwe na hamwe bakajya hamwe ari benshi bakagira ibyo bita nawe nuze bakiyungunganya kugira nabo baronke utwabo tubafasha batabanje gutega amaboko murakoze Mm, murakoze Eh, namwe muganga eh, baziye gusenyuka kuri iyo porogaramu mufise y'abafaransa umugambi Mhm.
w'abafaransa bita esiteri hari ibijyanye no gufasha abantu mu mu kwiteza imbere mufise
ego bo tu- tu- mu- mu- mu- mu migambi yose yagiye i- irakogwa haba muri esiteri cyangwa mu bandi nk'izo za fo mondiale nku- nk'iyo pamu evangeline avuze n'izindi zo- hariho icyo bita vore ya a- a- activite generatrice de revenu Eh, donc ama activity usanga kugira aba abo bagendana umugera wa sida iyo bahejeje ba- bariko barafata imiti bamaze kukwiza nk'amezi atandatu bari ku miti baba basigaye ari abantu ata- ata kimenyetso na kimwe cyerekana ko barwaye umugera bafise ico evangeline yakivuze tugitangura baba bafise inguvu aba- baba bak- bashobora gukora abashobora kurima bakarima abasanzwe bakora ubuzi bwo mu biro bakabusubirako hanyuma rero kuri abo batabifise eh, twebwe ibyo twari dusanzwe dukora turakora ama activite generatrice de revenu tuga- tugashyira abantu hamwe mu ma association tukabaha arabashobora kudandaza bakadandaza hanyuma arabashobora kurima bagashobora kurima mugabo ico nk'uko evangeline yakivuze i- utwo n'utuntu du- du- usanga ari utuntu a- a- a- kenshi tudokwira abantu bose kubera a- amahera n'ahaza ari ay'imfashanyo aze gukora usanga akorera nk'ahantu hamwe gusa mu ntara hariho abanywanyi bigeze kukibaza nicyo gituma usanga ah, leta ikwira hose cyangwa hanyuma idashobora gukwira hose iga- igakorodona aba- abayifasha Mhm.
gukwira mu gihugu cyose Urakoze.
urumva birimwo mugabo ni- ni- usanga bikwira bidakwiye hose Eh, reka twakire umu- umunywanyi wa nyuma Eh, sabiyeze mu majambo make cyane turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro bazi ikibazo cawe kimwe abatumire bacu
yego ndamubwira babatumire Mhm, barakumva
Eh, ikibazo cyanjye nagomba kubabaza yuko mbega nk'ubu nka bino bihe turimwo mu Bu- mu burundi bya politike bikaba biri mu bituma umubwira wa sida u- uguma ugwirana mu gihugu
urakoze cyane sabiyeze Eh, mufasoni dogiteri niyo nshuti evangeline mubona ibibazo bya politiki byarongereje abaza kwi- kubitura aho kuri anss
murakoze cyane Eh, icyo navuga kuri ibi bijyanye n'ibibazo bya politike mu burundi ahanini ni uko nyine nuvuga ngo twahabereye abagabo ariko ubundi byaradutakarije abarwayi batari bake kandi bamwe bamwe hariho n'abahagaritse imiti. ugasanga nk'ubu yarahunze yahunze atarupapuro afise ngo batume banabandanya kumuha umuti aho hantu amaze y'amezi abiri amaze y'amezi atatu hari igihe n'aho hantu atahubahutse ngo agende gusaba imiti agaca agaruka hariho abatagaruka ku by'ukuri uyu mutekano muke waratumye abarwayi batari bake ba- babura iyo bajya n'iyo bava bamwe bamwe barahevye imiti ariko ubu niko biraza batari bake baragarutse abandi baragiye mu mashyirahamwe abegereye kubera mwumvise yuko amashyirahamwe akwiye nko mu gihugu cyose kandi n'uwugiye no mu gihugu cyo hanze Mhm.
akerekana agapapuro yuko yahora akurikiranwa cyangwa yari Baramuha ku imiti.
miti Yego.
akenshi barabakira urakoze Murakoze.
namwe dr bizira gusenyuka mubona muri rusange mu gihugu ibibazo bya politiki byaratumye igitigiri cy'abarwaye sida biyongera Mu majambo make mu gusozera ikiganiro
icyo novuga politiki iri uyu munsi irashobora kuba ya- yatanguye ku- kera kubera mu burundi urabona twaramaze kuva mirongo icenda na gatatu twari mu ngwano bumva rero nk'abantu ba- bariko ba- bivuza nk'ubu baba baranduye ico gihe ubu nibo bariko barivuza Mm.
bumva na ibyo twoba dufise uyu munsi Mhm.
ni iki evangeline avuze i- i- i- kubera i, umutekano wari muke mu minsi iheze bo- bo- abantu baratumye bahunga bara- Murakoze.
barata i- i- gukurikirana urakoze cyane rwose ndashimiye abatumire mwese mwaduteze amatwi aha niho ndo duherarije ikiganiro cyacu cy'amagara y'abantu cyerekeye sida mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye mwese mugire umunsi mwiza